Mandanya kwumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joy Diane Nina Hazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukahera ku yagezeho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Bagize mwaramutse Diane mwaramutse n'abaduteze amatwi turahera mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu mirongo irindwi na batanu nibo bamaze gutangazwa ko bahitanywe n'isanganya ya gari ya moshe ryabaye mu ijoro ryo ku munsi wa kane rishira uwa gatanu abandi bantu ijana na mirongo ibiri na batanu barakomereka umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yavuze ejo ku munsi w'Imana kw'iyo gari ya moshi yahenutse yari ivuye ahitwa Luena mu ntara ya Lomami ija mu gisagara kirimwo ubutare bwinshi citwa Tenke. Igisagara Tenke kiri hafi y'igisagara Kolwezi giherereye mu manuko bushira ubuseruko bwa Kongo. Iyo gari ya moshi ubundi yari igenewe gutwara ibidandaza ariko abarenga ijana bari bayirimwo binyuranye n'amategeko ibikorwa byo kurondera abandi boba barayiguyemwo biracabandanya igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu kivuga ko igitigiri baguye muri iyo sanganya gishobora no kwiyongera muri icyo gihugu nyine habafa sabo gusa abantu bashika mirongo itatu barishwe mu bitero byabereye mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ibitera abategetsi begeka ko umuhari w'iterabwoba adf wamuka muri uganda kinose katuho umukuru w'ishyirahamwe rya sosiyete sivile imamove mu ntara ya beni yavuze ko abagwanyi ba adf binjiye mu mihana imambumembume mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu yavuze kandi ko hambavu y'abo bishwe amazu atari make n'amapikipiki byaturiwe kandi abantu batari bake ntibaramenyekana irengero kinose katuho yavuze ko abanyagihugu bariko barajuragirika bahungira mu bice bitandukanye kandi ko atakambi ya gisirikare ibarizwa muri ako karere ibi bitero vyabereye mu bice vyo ku rubibe n'intara za ituri na kivu y'uburaruko zisanzwe ziri mu butegetsi n'amategeko y'intwaro ya gisirikare kuva mu kwezi kwa gatanu ibi vyakozwe kugira hatuzwe iyo mihari yitwaje ibigwanisho igisibije muri izo ntara zibiri ariko naho biruko kandi na Uganda isanzwe iriko iranafasha muri urwo rugamba ibitero vya ADF birabandanya muri Afrika kandi n'abicwa barishwa n'ibihuhusi n'imvura ni muri Mozambique aho igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi ciswe Gombe caciye muri ico gihugu muri indwi irangiye kimaze guhitana abantu cumi na babiri kiriko kigana muri Malawi aho kimaze naho kwica abantu batanu igihuhusi Gombe carahungabanije abantu barenga ibihumbi mirongo itatu n'ubuzima bwabo gikomeretsa abandi mirongo ine congera gisambura amazu arenga ibihumbi bitatu kuva ku munsi wa gatanu Cesar Tembe wo mu kigo cy'igihugu kijejwe gutabara mu buyiza yavuze ko igihuhusi Gombe caje kirusha inguvu igihitiye ciswe idayi ariko nticononye vyinshi mu vyasambuwe mu bice bimwe vy'igihugu imvura yaramaze iminsi ibiri igwa ibihuhusi bivanze n'imvura hafi mirongo itanu n'ivyo bica kw'isi buri mwaka aho mu karere ko mu manuko bwa Afurika bitangura mu kwezi kw'icumi na kumwe gushika mu kwezi kwa kane
Washington ijwi rya Amerika hanze y'umugabane wa Afrika ni ku ntambara uburusiya burimwo muri Ukraine perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Joe Biden yararungitse umuhanuzi wiwe mu by'umutekano i Roma mu Butaliyano kuganira n'umwe mu bategetsi bakuru b'Ubushinwa kuri uyu munsi wa mbere uyu mubonano uje mu gihe Amerika yagiriza Ubushinwa ko bubandanya bujuragiza amakungu ku makuru atarayukuri ku ntambara bwahawe ngo n'igihugu c'uburusiya kuri Ukraine mu ndwi iheze perezidansi ya Amerika ariyo White House yagirije ubushinwa ko buriko burakwirakwiza amakuru ya Amerika amakuru y'ibinyoma avugwa n'uburusiya ko ku butaka bwa Ukraine hari amalaboratware ahingura ibigwanisho vy'ubumara agahabwa imfashanyo na leta z'ubumwe za Amerika ariko ibi amerika irabihakana yivuye inyuma perezidansi ya amerika yavuze ko ibiganiro hagati y'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu Jake Sullivan hamwe n'umuhanuzi w'ubushinwa muri politike mpuzamakungu yange jiechi uza gushimikira ku twigoro two kumvikana ku kuntu ihiganwa mu by'ubutunzi hagati y'ibi bihugu rutura ryoba atagucafuzanya baraganira kandi no ku ngaruka intambara y'uburusiya muri ukraine izogira ku mutekano w'akarere ndetse no ku mutekano muri rusangi ku isi kuri ayo makuru nyine ibigo bya oni ejo ku munsi w'imana byarasabye ihagarikwa vuba ry'intambara hamwe n'ibitero ku nyubakwa z'ubuvuzi muri ikirere bikavuga ko ibitero nk'ivyo ari ububisha butagira izina ikigega ca oni cita ku bana unicef ishami rya oni ryita ku igurirana ry'abantu finiwape hamwe n'iryita ku magara y'abantu oms bavuze ko kuva uburusiya butangura intambara muri ikirere inyubakwa mirongo itatu n'imwe z'ubuvuzi zimaze gutegwa ibyo bigo bivuga kandi ko ibyo bitero bihitana abana b'inzoya abakiri bato ababyeyi bibungenze ndetse n'abakitswe n'amagara hatibagiwe n'abakora mu buvuzi bagasaba ko bihagarara mu bitero mirongo ibiri na bine bimaze gutangazwa inyubakwa z'amagara y'abantu zarononywe canke zirasamburwa mu gihe imodokari za rusehabaniha nazo ngo zarashwe muri rusangi abantu cumi na babiri barishwe abandi mirongo itatu na bane barakomereka nk'uko ibyo bigo bya onu byabishikirije
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com inshuti bakunzi nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ingingo zigize igice ca kabiri cano makuru leta y'uburundi yemeje umugambi mushasha wo kunganisha imishahara y'abakozi bose ba leta bafise urupapuro rumwe rw'umutsindo abarimu bakiriye gute ino ngingo bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse ibijyanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko na kare nta mwana n'ikinono uyu ni victor ndabanyiwe haserukira urunaniko sesona ruhuririkiyemo amashyirahamwe y'abarimu mu burundi iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika abaserukira imirwi yitwaje ibirwanisho muri repubulika ya demokarasi ya kongo batangaza ko biteguriye gushira ibirwanisho hasi ari nk'amwe leta yobaronsa ivyo basaba muri vyo harimo gucengera umutekano w'abanyagihugu ku buryo bufatika abaserukira imirwi irenga mirongo itatu n'itanu kuwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye biriwe mu nama yabahuje n'urwego rw'igihugu rujeje gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba mugenzi wacu vedaste ngabo yadukurikira bakurikiraniye ino nama yabereye mu gisagara ca Uvira.
Abavira, abanyamurenga, ababembe ndetse n'abanyindu hamwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abagwanyi. Abaserukira imitwe y'inyeshyamba bavuga yuko biteguye gushyira intwaro hasi kugira ngo amahoro agaruke. Mu gihe leta yashyira mu ngiro ibyo bagiye bayisaba mu biganiro bitandukanye by'amahoro. Jeremy Rukoberwa yavuye muri teritwari ya Fiza aserukiye Mayimayi Mulumba.
Bifuza amahoro leta ibonye yuko tugomba gushyira inani intwaro hasi leta yacu ibihagurukemo kandi ituhuze n'abacu ituhujije n'abacu mbo donke tugashyira hasi n'abacu bagashyira hasi ibyo turabikunda cyane amapeti yacu bagomba kuyaduheza kandi umuntu uwo ari we wese uri force negative ipeta ziwe bagomba kuzimuha mahirwe yive yaserukiye twigwane w'andoroyide y'igice kiyobowe na koroneli gakunzi avuga yuko leta ikoze inshingano zayo zo gucungira abaturage umutekano nta cyababuza gushyira intwaro hasi icyo dushaka dushaka yuko bakomeza bakagira bino biganiro kugira ngo tugire amahoro kandi faridese ikatuja hagati ikatuganiriza ari ba gurupe mayimayi ari natwe twirwaneho ah, turwanirira ababyeyi bacu kandi ivyo ntivyoshoboka ngo dushire imbunda hasi nta kintu gihindutse iyindi rekomandasiyo barabushe fardc idufatira abahungu bacu hari umwe bafatiye ngo ni bonere bamufatira mu minembe uwundi bamufatira ah, i bukavu ubu bari i kinshasa dushaka rero babagarure Ah, iyo niyo simwe dushaka y'amahoro fardc nige- nigende iganirize mayimayi isubireyo kikaza kudutera natwe dusubireyo tukaza tuza gutera force ya- ya mayimayi gusa umuyobozi ushinzwe gahunda y'igihugu ishinzwe kwambura abagwanya intwaro tomi tambwe avuga yuko muri gahunda ihari nta bagwanyi bazashyira mu gisirikare cy'igihugu ko ahubwo gahunda ihari ari iyo kubashyira mu buzima busanzwe hanyuma bakazafashwa mu gukora imishinga izabafasha mu kwiteza imbere ruvuzangoma senkadi ni umuyobozi wa sosiyete sivile yo mu minembwe asanga hari icyo leta ya kongo yakora kugira ngo abagwanyi bashyire intwaro hasi banyagaga bamburaga abaturage ibyabo ba- ba- bategaga abagenzi mu nzira bafataga ama- inka z'abantu bakazitwara bikaba ibyabo nibwo butunzi bwabo bari bafite kubera intwaro zabo mu gihe rero bemeye kureka izo nzira bagataha ni ngombwa ngo bashike mu rugo aho batahiye babone ubundi buzima bubafasha kubaho urugero natanga nk'abantu ba hano uvira na fizi bafite ikiyaga cya tanganyika ntibabigisha imyuga yo kuroba ubwo bazaronka amafaranga n'uburyo batunga imiryango yabo bitewe n'uburobyi bari gukorera mu kiyaga cya tanganyika abantu bo muri mwenga itombwe bashobora kuja mu buhinzi n'ubworozi ni ahantu horor- hororwa inka n'amatungo magufi yandi aba bagwanyi bari bitabiriye ibiganiro bavuga yuko bishimiye gahunda nsha leta igiye gutangiza yo kubashyira mu buzima busanzwe kuko irimo imishinga izabafasha mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere uturere batuyemo david bubasha ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya jedesi atangaza yuko bateguye ibi biganiro byo gushaka amahoro kubera umutekano muke uri mu turere twa Fizi Uvira na Mwenga amashyirahamwe yigenga muri raporo zayo zitandukanye avuga yuko muri utu turere twa Fizi Uvira na Mwenga habarirwa imitwe y'inyeshyamba irenga mirongo ugwenda Bedase Ngabo ku bwa radiyo ijwi rya Amerika Uvira Mutara Kivu y'Epfo Vedaste Ngabo urakenuye leta y'u Burundi yemeje umugambi mushasha wo kunganisha imishahara y'abakozi bose ba leta bafise urupapuro rumwe rw'umutsindo leta ihumuriza ko atamukozi wayo n'umwe azogabanirizwa umushahara ahubwo ko abenshi bazowudugirizwa amasendika y'abakozi arashima ino ngingo agasaba ariko ko yokwihutishwa gushirwa mu ngiro inkuru tubaza mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru imari ku byerekeye imishahara y'abakozi ba leta mu burundi zimaze imyaka irenga cumi ubu leta yafashe ingingo mu nama shekiranganji ko icyo kibazo gitegerezwa kuva mu nzira kugira ngo abakozi ba leta bafise urupapuro rw'umutsindo rungana bahembwe umushahara ungana aho boba bakorera hose mu kazi ka leta itangazo ry'inama shekiranganji ryerekana ko intumbero ari ugukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara no kugwiza umwimbu mu kazi ka leta leta yemeza ko abegwa n'ico kibazo bose bagize uruhara mu cigwa cakozwe cingene uwo mugambi woshigwa mu ngiro leta ivuga kandi ko vyitezwe ko abarimu bazodugirizwa agashahara kugira ngo bazohamvye bagenzi babo cane cane abakora mu gisata c'ubutungane iki kirashimisha amasendika y'abakozi nk'urunani mpuzamasendika y'abarimu kosesona ruhurikiyemo amasendika arenga cumi abarimu ni nabo benshi mu bakozi ba leta kuko barenga ibice mirongo itanu ku ijana by'abakozi bose nk'uko ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bubivuga ni nabo bamye basaba ko hoba ukunganisha imishahara kuko ku bwabo bahembwa make bagereranije na bagenzi babo bafise urupapuro rw'umutsindo rumwe yamara bagakora mu bindi bisata victor ndabaniwe aserukira urwo runani kosesona kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ihuriro ry'amasendika y'abigisha kosesona muri rusange riranezerejwe n'ingingo leta yafashe ku birabana n'agaciro k'amanota yahawe akazi na cyane cyane ko twari twiteze ko ingingo ya mbere yari yafashwe yari yoza igabanura imishahara y'abakozi ubu rero tukaba dushimishwa n'uko ibyifuzo amasendika yashyize imbere leta yarayibikoreye ko bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse ibijyanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko na kare nta mwana n'ikinono iyo rero ni intambwe dushima uko turabona neza yuko eh, bizoheza bigafasha mu bijyanye no gushyira ku rugero rumwe abakozi bayikorera mu mafaranga leta izotangura gukoresha mu kwezi kw'indwi uyu mwaka hazoshirwamo ayagenewe uwo mugambi wo kunganisha imishahara mu bakozi ba leta inama nshikiranganji yemeje ko ari umugambi uzogenda urashigwa mu ngiro buke buke kuko ukeneye uburyo bwinshi bungana n'imiliyaridi ijana na mirongo ibiri na zitanu y'amarundi ku mwaka ku mwaka hazokoreshwa ayangana n'imiliyaridi cumi na zibiri n'igice ni umugambi uzomara imyaka cumi kugira abakozi ba leta bose bazobe banganya imishahara aha amasendika abona ko ari ikiringo kirekire ico bikoze urunani kosesona rusanga akarusho k'uwo mugambi ari kanini mu kugwiza umwimbu no kugabanya imyidogo n'ihagarikwa ry'abakozi mu bakozi ba leta bizotuma ubwa mbere hadasubira kwibonekeza irutana ry'imishahara ku bakora akazi kamwe ntibizosubira kandi kwemerwa ko abakozi baza barahindura ibibanza bakoreramwo ko musanze muzi neza yuko buri gihe abakozi bamwe barasaba guhindurirwa ubuzi bagenda kurondera aho imishahara iba yisununuye gusumba ubu rero bimaze gushyirwa mu ngiro abakozi bose bazoba bari mu kazi kamwe bazoba bafise umushahara umwe icyo rero tumva ko ari ikintu kituremesha biraturemesha kandi kubwo ayo manota bayafashe bizotuma atamushahara w'umukozi usubira hasi ariko rero naho iyo ngingo yafashwe kandi itanga inyinshi ku bibazo abakozi ba leta bafise na cane cane abigisha biboneka ko ikiringo cemejwe n'inama shikiranganji co gushira mu ngiro iyi politike y'imishahara ari kirekire cane gose ico naco kikazotuma inyinshi itanyaruka kuboneka nk'uko abakozi twari tuvyiteze tukifuza yuko rero nk'uko twame tubije inama n'ingingo mu biganiro leta yogira ico ikoze kugira nk'uko inama shikiranganji yaraye ibisavye habe inama yihuta yo kurabira hamwe ibijanye n'ishirwa mu ngiro shingiro ry'uwo mugambi ico umugambi utegekanya kitanezera amasendika y'abakozi no kugabanya uturusho duhabwa abakozi ba leta bahembwa menshi kurusha abandi mu ntumbero yo kurindira bagenzi babo bagihembwa make yamara ayo masendika abona ko ari ikibazo gishobora gutorerwa umuti mu biganiro hagati ya leta n'amasendika y'abakozi nk'uko vyerekanwa n'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta abakozi bayo bose barenga ibihumbi mirongo umunani mu gihugu hatarimwe abasirikare n'abapolisi bakukira ubundi bushikiranganji Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku nshuro ya mbere nyuma hafi y'imyaka irenga ibiri abanyarwanda baba mu maleta atandukanye ya amerika kwa gatandatu barahuriye mu gisagara ca dallas kiri muri leta ya texas mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umugore ijwi rya amerika muri texas ryaharungitse edi rwema benshi mu bavugiye muri uyu muhango bagiye bagaruka ku ngaruka covid cumi n'icyenda yagize ku miryango byaviriyemo benshi guhura n'ibibazo byo mu mutwe bitewe no kwisanga bari mu bibazo benshi batashoboraga kwikemurira ivone umugwaneza ni umunyarwandakazi utuye mu mujyi wa dallas avuga ko ikibabaje ni uko abantu benshi barimo ababyeyi bahuye n'ibibazo byo mu mutwe ariko ugasanga batabizi ikibazo rero cyabayemo ababyeyi seruta b'abagore ubuzima bwo mu mutwe bwabo bwahagiriye ibibazo kubera yuko byabaye ngombwa yuko bahindura uburyo ki batekereza ugasanga ibintu bibaye byinshi navuga ngo babaye overwhelmed uh, kuba overwhelmed mu kinyarwanda navuga ngo ni nko kurengwa n'ibintu icyo gihe rero iyo byagendaga gutyo hari ababyeyi bamwe batamenya uko babyitwaramo ugasanga amasaha menshi abana baryamye basinziriye arimo ararira uh, abandi batangira kunywa inzoga abandi batangira gushaka ikindi kintu gishobora gutuma bagira wa mwanya wo guhumeka rero wenda aho ngaho navuga ngo byabaye ingorane nini ku babyeyi muri rusange hanyuma se barabimenya ko icyo kibazo bagifite ikibabaje ntabwo benshi babimenya by'ukuri umuco wacu ntutwemerera kumenya ko tubabaye ntabwo umuco wacu twemerera ko tuvuga ko tubabaye niyo ugize agahinda gafite ishingiro barakubwira ngo si wowe wenyine icyo gihe rero benshi ntibabimenye kubera yuko bavuze ngo ntiruri hose se ni ku nshuro ya mbere abanyarwanda bateranye ari benshi bitari ku ikoranabuhanga nyuma hafi y'imyaka irenze ibiri nk'uko bivugwa na ambasaderi w'u rwanda muri leta zunze ubumwe za amerika matilde mukantabana ubundi ntabwo twashoboraga no kwegerana ngo tuze tuvuge ibitureba twakomeje tubigira kuri zoom ariko si kimwe no kuza mukigira hamwe ibintu ariko cyane cyane n'ibikomeye cyane ni uko twanahuye n'abalidazi bose bo muri amerika bakaza tukiga no ku gihugu cyacu turebe ibisirimo uko twabicamo tuvuye muri covid haje intambara ziri ku isi ibyo byose ni ibintu turimo turebera hamwe kureba ko natwe nka kominote yacu iri hano ikomeye ishobora kuzajya ireba yuko ibifatiye igihugu cyacu runini hano ibi byabaye muri iyi myaka byadindije abantu benshi ku buryo bwinshi hari ababuze akazi kabo hari abarwaye barahari muri kominote zacu hari abagize ariko ni naho twanaboneye yuko turi kumwe Sandrine Maziyateke uyobora ibiro bishinzwe abanyarwanda baba mu mahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda nawe wari muri uyu muhango yashimye umuhati abanyarwanda bagaragaje mu guhangana na COVID-19 agaragaza ko bishimishije kubona abantu bongera guhura amaso ku maso kubera covid-19 harashize igihe kinini abanyarwanda badahura ngo basusurukanye basuhuzanye eh, baganire hagati yabo birashimishije ni ibintu byiza natwe iyo tugize imana tukabona nk'abantu bahuye nka nka gutya abanyarwanda tubaganiriza uko eh, iterambere ry'igihugu rigeze tukanabashishikariza cyane cyane no gukomeza ibyo bakora ariko bakanaza no gusura u rwanda Muri iyi nama haganiriwe kandi uruhare abanyarwandakazi bakwiye kugira mu kwiteza imbere, guteza imbere igihugu barimo ndetse n'icyo bakomokamo, banarebera hamwe amasomo bakuye mu cyorezo cya COVID-19 kugira ngo habaye ikindi kintu cyatuma ubuzima busa nk'ubuhagaze nk'uko byagenze muri iyi myaka irenze hafi ibiri, byasanga biteguye bihagije. Madame Jeanne Uwamariya ari mu bateguye iyi nama, akaba aturuka muri leta ya Virginia.
isomo ryiza ni wa muco w'abanyarwandakazi cyangwa se n'abanyarwanda bwa burere bwo gufashanya icyo kintu twaracyubatse cyane no mu bihe biruhije cyane niho uko kwisuganya no kwisungana mu mu kuganira mu biganiro cyangwa se ari mu gufashanya muri ubwo buryo bwa fi- finances icyo twagikozeho kandi ni icyigisho twabonyemo ni uko uwo muco wacu tutawutaye ahubwo twarushijeho ku- kuwagura cyane Uyu munsi mpuzamahanga wizihijwe muri leta ya Texas wabaye n'umwanya wo kumurika ibikorwa bitandukanye bya ba rwiyemezamirimo batuye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore ubusanzwe wizihizwa tariki ya munani. Ni ku nshuro w'ijana na cumi na rimwe umaze wizihizwa hirya no hino ku isi. Abanyarwanda batuye muri Amerika bemeza ko kuri iyi nshuro uyu munsi ubaye uburenganzira bw'umugore bukibangamiwe hirya no hino ku isi, ariko bakemeranya ko hari intambwe ikomeye imaze guterwa mu guteza imbere umugore. Edi Rwema, Ijwi ry'Amerika, Dallas muri leta ya Texas.
amakuru ya siporo ubu naho tuyahereye mu burundi aho imirwi y'urunani jimkane na remesha imaze kumenyekana ko izokina ihiganwa ry'uburundi bwose muri basketball mu gihe muzinga dinamo na mutanga united ziri mu mazi abira mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi mu gihe hasigaye inkino zitandatu ngo rihere eh, kuvuga uzoritwara biracagoranye inkuru zose twaziteguriwe na desire hatungimana i kigali mu rwanda inkino indwi ku icenda ni z'imigwi imwe imwe imaze gukina mu nkino zo kurondera imigwi izokina ihiganwa ry'uburundi bwose muri basketball kuruno w'imana new star mu rukino rutari rworoshe na gatoya yatsinze jimukanda ku munota mirongo irindwi n'ane kuri mirongo irindwi n'abiri muri new star kari akamwemwe ntangere kubona batahukana urwo rukino mu masegonda ya nyuma manyereza w'uwo mugwi aratubwira icatumye bashika ku ntsinzi nibaza yuko ikintu cya mbere twakoze ko ni mu mutwe mantare cyane ko abajurere babona ko bose bahagurutse baravasa bavuga ati none nshaka gutsindwa muri jimukana bobo bamenyesha ko gutsindwa kwabo byavuye ku bahagarikizi bitwaye nabi ubundi ngo ntacyo new star yari yabasumbije muri rusange eh, ni urukino rwagenze neza ubona ko eh, umukinnyi wa new star wari determine yego nawe nyine kuko wari ukeneye intsinzi kugira ngo urabe ko duga ikibanza warimo Eh, muga n'umukino umukino nk'uko mwabonye ko wagaragajwe na nko kubona abantu bose bagiye bidogana nivo ya arbitrage n'ubu baguma bidogera mu zindi nkino nazo zabaye urunani rwatsinze muzinga rworohewe cyane ku manota ijana na cumi kuri mirongo irindwi n'abiri dinamo itsindwa n'umugwi wa rezipo ku manota mirongo itandatu n'atanu kuri mirongo itanu n'atanu kerani nayo itsinda mutanga united amanota mirongo umunani kuri mirongo irindwi mu mupira w'amaguru naho kondwigiriya mirongo ibiri na kane bumamuru yatsindiwe muhira na vitali ibisindo bibiri ku busa buja city nayo nyene ku kibuga cyayo yatsinzwe na rekroko ibisindo bibiri kuri kimwe mesaje ngozi nayo nyene imbere y'abakunzi bayo yatsinzwe na flambo du centre ibisindo bibiri ku busa kayanza united nico kimwe nayo nyene yatsindiwe muhira na aigle noir igisindo kimwe ku busa eka na flambo de l'est itsindwa na top junior yisanze muhira ibitsindo bitatu ku busa atletico new oil yanganije na olympic star busa ku bundi rukinzo itsinda musongati ibitsindo bibiri ku busa nayo burundi sport dynamic itsinda royal fc ibitsindo bibiri kuri kimwe iryo higanwa rero muri kino gihe ntawumenya uzahava ritahukana kuko imigwi isa niyegeranye mu kibanza cya mbere haracyari umugwi wa bumamuru ufise amanota mirongo ine n'atanu ukaba ukurikirwa n'umugwi wa atletico new oil ufise amanota mirongo ine n'atatu mu bibanza bitatu vya nyuma hari umugwi wa flambo de leste mu kibanza cya cumi na kane n'amanota mirongo ibiri n'abiri ikibanza cya cumi na gatanu kirimwo rekroko n'amanota cumi n'atandatu wayar fc ikaza mu cyanda cya nyuma n'amanota cumi n'ane inkino nazo za rigbi ikinwa n'abantu indwi zari zimaze iminsi ibiri zibera mu gihugu cy'u burundi zihuza ibihugu byo mu karere ka afurika yo hagati zasozerewe kuri uno w'imana ikibanza cya mbere cyatwawe na cameroon icya kabiri gitwarwa n'uburundi icya gatatu nacyo gitwarwa na repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu bigeme zambia niyo yaje ubwa mbere Cameroon ifata ikibanza cya kabiri Uburundi nabwo buza mu kibanza cya gatatu urongoye ishyirahamwe rya rugby mu Burundi Albert Havyarimana aramenyesha icyo bagiye gukora ku ntambwe yimirije igira kabiri izobera mu gihugu cya Uganda aho Uburundi bwabaye bwa kabiri mu bagabo buzoba bwitavye abakinnyi tugiye kuba ahantu z'akaruhuko gatoyi nk'akindwi imwe hanyuma basubire ku kivi bitegure kuko iyo tuntu izobera mu Buganda izoba ikomeye rwose kuko izoba irimo ibihugu bikomeye cyane urumva bisaba imyiteguro myinshi turondere uburyo bwo kwitegura tubategure mu mutwe w'abakinnyi bacu tubategure fizikima tekinikima hanyuma ayo matarike bazogera ko hariya ashike twiteguye mwamenya ko ibihugu bya kongo brazzaville na chad bitashoboye kwitabira izo nkino deziratunga imana kigali ijwi ry'amerika desire hatunga imana acukurirwa mu ngata n'umumenyesha amakuru wacu jean claude munyandinda agiye kutubwira agezeho mu gisata cya siporo mu rwanda
mu mukino w'intoki wa basketball irushanwa rya basketball africa league ku makipe yo mu itsinda rya sahara rirakomeje muri iyi mikino irimo kubera idakari muri senegali ku wa gatanu w'icyumweru gishize ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda yatakaje umukino wayo wa mbere itsindwa na dakar universite club yo muri senegali amanota mirongo icyenda n'abiri kuri mirongo inani n'atandatu mu wundi mukino wabaye kuri uwo wa gatanu ikipe ya us monastiri yo muri tunisia yatsinze as sari yo muri maroke amanota mirongo icyenda n'atandatu kuri mirongo icyenda ejo bundi ku wa gatandatu nabwo habaye imikino ibiri ikipe ya saidu legacy athletic club yo muri Guinea yatsinze Ferroviario da Beira muri Mozambique amanota mirongo cyenda kuri mirongo irindwi nane hanyuma US Monastiri yo muri Tunisia itsinda Dakar Université Club yo muri Senegal amanota mirongo irindwi nane kuri mirongo itandatu n'abiri nyuma y'akaruhuko kabaye ejo ku cyumweru uyu munsi kwa mbere iri rushanwa rya bar rirakomeza guhera saa moya n'igice z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi ikipe ya Reg Basketball Club yo mu Rwanda irahura n'igihangange US Monastiri yo muri Tunisia uyu mukino turaza kubagezaho uko wakabaye kuri radiyo yanyu mudatenguha nyuma yawo harakuri gukurikiraho umukino uza guhuza AS Sari yo muri Maroc na Saidu Legacy Athletic Club yo muri Guinea. Tunyarukiye mu mikino ihuza amakipe y'abakozi, u Rwanda rugiye kwitabira irushanwa rigiye kubera muri Algeria guhera uyu munsi tariki ya cumi na kane kugeza ku ya makumyabiri na rimwe muri uku kwezi kwa gatatu. Ikipe y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare niyo ihagararira u Rwanda muri iyo mikino itegurwa n'ishyirahamwe ry'imikino y'abakozi muri Afurika Osta. Iyi kipe izarushanwa mu mupira w'amaguru. Intumwa z'u Rwanda ziyobowe na perezida w'ishyirahamwe ry'imikino y'abakozi mu Rwanda ARPST ariwe Mpamo Thierry Tigos. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mbere yo kwerekeza muri Algeria yasobanuye kandi ibirebana na shampiyona izatangira mu mpera z'iki cyumweru shampiyona izatangira tariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatatu kugeza ubu dufite amakipe mirongo itandatu n'umunani cyangwa ibigo izitabiriye shampiyona igabanyije mu byiciro bitatu harimo makipe manini ayo twita amakipe manini ni kategori a ibigo bifite abakozi bari hejuru y'ijana kategori b ibigo bya leta bifite abakozi bari munsi y'ijana hanyuma hakazana kategori private cyangwa by'abikorera uyu mwaka rero tuzakora imikino muri football basketball na volleyball nk'uko bisanzwe tugiye noneho mu mupira w'amaguru mu rwanda shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje harimo gukinwa imikino y'umunsi wa makumyabiri na rimwe ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino ibiri kuri stade muganda i rubavu ikipe ya rutsiro fc yanganyije na bugesera fc igitego kimwe kuri kimwe rayon sport nayo yanganyije na espoir fc igitego kimwe kuri kimwe mu mukino wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo ejo ku cyumweru habaye imikino ine kuri stade ya kigali i nyamirambo kiyovu sport yatsinze etensere fc igitego kimwe ku busa nyuma y'uyu mukino hakurikiraho uwahuje gasogi united na etoile de l'est warangiye aya makipe ikipe anganya igitego kimwe kuri kimwe kuri stade muganda i rubavu ikipe ya marine fc yanganyije na police fc igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya mukura victory sport nayo yaguye miswi na apr fc zinganya igitego kimwe kuri kimwe kuri stade huye i butare uyu munsi kwa mbere hateganyijwe imikino ibiri ikipe ya as kigali irahura na gicumbi fc hanyuma gorira fc ikaza gukina na musanze fc iyi mikino yombi irabera kuri stade ya kigali i nyamirambo yari claude munyandinda i kigali
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duciye tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyari biremeshejwe na jewe diane ninahazwe dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimwo geoffrey mutagoma yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose ahanje turaza kongera saa kumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda mu kiganiro mwisanga